ryo kwiga amategeko ingingo ya mbere iri teka rigenga uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa bwerekeye abanyamaguru ibinyabiziga inyamaswa zikurura izikorera ibintu cyangwa izo bagenderaho kimwe n'amatungo ubusobanuro bw'ayo magambo ingingo ya kabiri mu gukurikiza ibivugwa muri iri teka igikaro cya mbere ijambo inzira nyabagendwa rivuga imbago zose z'imihanda minini amabarabara aho abantu nyamwinshi bahurira aho imodoka zihagarara inzira n'utuyira two ku muhanda ibiraro ibyombo mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka ijambo umuhanda rivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga iyo nzira nyabagendwa ikaba yagira imihanda myinshi itandukanijwe ku buryo bugaragara n'ubutaka bwayo cyangwa ubusumbane ijambo inzira y'ibinyabiziga rivuga umuhanda n'inzira ziwukikije ijambo igisate cy'umuhanda rivuga kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje cyangwa ugizwe n'uduce dukurikiranye ariko icyo gisate kikagira ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga biteye amagare velomoteri cyangwa amapikipiki bigenda bibangikanye ijambo agahanda k'amagare bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare na velomoteri bikagaragazwa n'ikimenyetso cyabigenewe amagambo isangano n'inkomane bivuga ahantu hose imihanda ihurira aho umuhanda wisukira mu wundi cyangwa mu mahara kubiri y'inzira nyabagendwa ubwo hakabarirwamo imyanya igizwe n'ayo mahuriro n'ayo mahuriro n'izo nkomane cyangwa n'ayo mahara kubiri y'imihanda ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri ijambo inzira y'igitaka bivuga inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira ariko ubusanzwe ikaba itaragenewe ibinyabiziga bibiri inzira y'igitaka ikomeza kwitwa ityo iyo isa n'umuhanda igihe igihe irasutse gusa mu yindi nzira nyabagendwa ijambo urusisiro bivuga ahantu hose hari amazu yegeranye cyangwa afatanye ariko ku ruhande urwo ari rwo rwose rw'inzira nyabagendwa cyangwa se aho binjirira n'aho basohokera hagaragazwa n'ibyapa by'aho hantu ijambo umuyobozi rivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa zikurura zikorera cyangwa zigenderwaho cyangwa amatungo yaba ubushyo cyangwa imwe imwe ijambo umukozi ubifitiye ububasha bivuga umwe mu bakozi bavugwa mu ngingo ya gatatu y'iri teka wambaye ku buryo bugaragaza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe iyo umugenzi ahagaze umukozi ubifitiye ububasha ashobora kuba adafite ibyo bimenyetso ariko rero agomba kuba kugaragaza ko abifitiye ububasha ijambo ikinyabiziga bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ku butaka kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa gihingishwa gikoreshwa mu nganda cyangwa ahandi ijambo ikinyamitende bivuga ikinyabiziga cyose cy'igare ry'ikiziga kimwe ry'ibiziga bibiri bitatu cyangwa bine bigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho nko kuba bakoresha ibirenge cyangwa intoki subiramo
ijambo ikinyamitende bivuga ikinyabiziga cyose cy'igare nk'igare
nk'igare ry'ikiziga kimwe ry'ibiziga bibiri bitatu cyangwa bine bigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho nko kuba bakoresha ibirenge cyangwa intoki ijambo igare bivuga ikinyamitende cy'ibiziga bibiri ijambo velomoteri bivuga ikinyabiziga gifite ibiziga bitarenze bibiri kandi gifite moteri itarengeje santimetero kibe mirongo itanu cyangwa imbaraga za imbaraga zitarenga keve enye kandi hakurikijwe uko cyakozwe umuvuduko wacyo nturenga kilometero mirongo itandatu mu isaha igare na velomoteri bidahetse ababigendaho ntibafatwa nk'ibinyabiziga ntibafatwa nk'ibinyabiziga igare cyangwa velomoteri ababigendaho ntibafatwa nk'ibinyabiziga oya subiramo neza
igare na velomoteri bidahetse ababigenderaho ntibafatwa nk'ibinyabiziga Eh, ni ukuvuga ngo igare cyangwa se velomoteri iyo biri mu nzira nyabagendwa bi- bidahetse abantu icyo gihe babisunika ntabwo bifatwa nk'ikinyabiziga kuko byubahiriza amategeko agenga abanyamaguru komeza
ijambo ipikipiki bivuga ikinyabiziga cyose cy'ibiziga bibiri gifite moteri ukuyemo za velomoteri amagambo ikinyamitende itatu n'ikinyamitende ine bifite moteri bivuga ibinyabiziga by'ibiziga bitatu cyangwa bine bitarengeje uburemere bw'ibiro magana ane kandi moteri ikaba itarengeje santimetero kibe magana atatu mirongo itanu cyangwa imbaraga zayo zikaba zitarengeje kve cumi n'eshanu gushyira intebe ku ruhande cyangwa ku ruhande cyangwa rumuruke inyuma y'ibinyabiziga byavuzwe ku bika cumi na gatatu cumi na kane cumi na gatanu na cumi na gatandatu ntacyo bihindura ku rwego birimo ijambo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri ikigendesha kandi kigendeshwa n'ibikigize ijambo imodoka bivuga ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri uretse za velomoteri ipikipiki ibinyamitende itatu cyangwa ine bifite moteri n'imashini zikurura n'izindi zihinga zifite moteri zikaba kandi ku busanzwe zitwara mu nzira nyabagendwa abantu cyangwa ibintu cyangwa se zigenewe gukurura ibindi binyabiziga bitwara abantu cyangwa ibintu ijambo rumoroki bivuga ikinyabiziga kigenewe gukururwa n'ikindi iryo jambo rikoreshwa kandi kuri za makuzungu subiramo ijambo rumoruke bivuga ikinyabiziga kigenewe gukururwa n'ikindi iryo jambo rikoreshwa kandi kuri za makuzungu ijambo makuzungu bivuga rumoruke iyo ari yo yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga gikurura ku buryo igice cyayo kiba kikiryamyeho kandi igice cy'uburemere bwacyo ndetse n'ubw'ibyo gitwaye n'ubw'ibyo itwaye bukaba bushikamiye icyo kinyabiziga subiramo ijambo makuzungu bivuga romoruke iyo ari yo yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga gikurura ku buryo igice cyayo kiba kiyiryamyeho kandi igice cy'uburemere bwacyo ndetse n'ubw'ibyo itwaye bukaba bushikamiye icyo kinyabiziga ijambo rumoruke ntoya bivuga rumoruke iyo ari yo yose ifite uburemere ntarengwa ibiro magana arindwi mirongo itanu amagambo ibinyabiziga bikomatanye cya- ni ibinyabiziga n'ibi- ni ibinyabiziga bikururana bivuga ibinyabiziga bifatanye bikagenda nk'aho ari kimwe subiramo
amagambo ibinyabiziga bikomatanye n'ibinyabiziga bikururana bivuga ibinyabiziga bifatanye bikagenda nk'aho ari kimwe
ibi komeza ijambo ikinyabiziga gifatanije bivuga ikinyabiziga gikomatanye kimwe ari ikinyabiziga gikurura ikindi ari makuzungu ijambo ikinyabiziga gikururana kabiri bivuga i- ibinyabiziga bikomatanye bikururana bigizwe n'ikinyabiziga gifatanije kandi kiriho rumoroke yacyo amagambo uburemere bwite ni u- ni uburemere bwi- ni uburemere bw'ibidapakiye rivuga uburemere bw'ikinyabiziga kizima gifite karisoru karisori sensori n'ibikoresho byacyo ngombwa kandi byuzuye lisansi mazutu cyangwa gazi amazi n'amavuta ariko hatabariwemo abagitwaye abantu cyangwa imizigo cyikoreye subiramo
amagambo uburemere bwite cyangwa se ni uburemere bw'ibidapakiye bivuga uburemere bw'ikinyabiziga kizima gifite karisori n'ibikoresho byacyo ngombwa kandi byuzuye lisansi mazutu cyangwa gazi amazi n'amavuta ariko hatabariwemo abagitwaye abantu cyangwa imizigo cyikoreye ijambo uburemere bwikorewe bivuga uburemere bwite bw'ibinyabiziga kizima hongereweho uburemere bw'imizigo cyikoreye ubw'ugitwaye n'ubw'undi muntu wese gitwaye subiramo
ijambo uburemere bwikorewe bivuga uburemere bwite bw'ikinyabiziga kizima hongereweho uburemere bw'imizigo cyikoreye ubw'ugitwaye n'ubw'undi muntu wese gitwaye ijambo uburemere ntarengwa bwemewe bivuga uburemere bwose ntarengwa bw'iki- bw'ikinyabiziga bwemejwe hakurikijwe ibivugwa muri iri teka uburemere ntarengwa bwemewe bw'ibinyabiziga bikomatanye bw'ikinyabiziga gifatanije cyangwa bw'ikinyabiziga gikururana kabiri bwitwa uburemere ntarengwa subiramo Ubu- hariya ni uburemere bwemejwe
ijambo uburemere ntarengwa bwemewe ni bivugwa uburemere bwose ntarengwa bw'ikinyabiziga bwemejwe hakurikijwe ibivugwa muri iri teka uburemere ntarengwa bwemewe bw'ibinyabiziga bikomatanye bw'ikinyabiziga gifatanije cyangwa bw'ikinyabiziga gikururana kabiri bwitwa uburemere bugendanwa ijambo guhagarara umwanya muto bivuga igihe cyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke ijambo guhagarara umwanya munini bivuga igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke ijambo akagarurarumuri bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje ijambo ikinyabiziga ndakumirwa ni ibinyabiziga by'abapolisi ibizimya- ibizimyankongi ndetse n'ibinyabiziga bitwara abarwayi iyo bijya aho bigomba gutabara byihutirwa kandi bikarangwa n'intabaza irabagirana cyangwa irangurura ijwi ijambo amatara y'urugendo bi- cyangwa se amatara maremare bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika umuhanda mu ntambwe ndende imbere y'icyo kinyabiziga ijambo amatara kubisikana cyangwa se amatara magufi bivuga amatara y'ibinyabiziga amurika inzira nyabagendwa imbere y'icyo kinyabiziga kitagombye guhuma cyangwa kubangamira abayobozi bava mu cyerekezo subiramo
ijambo amatara kubisikana amatara yo kubisikana Mm. cyangwa se amatara magufi bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika inzira nyabagendwa imbere y'icyo kinyabiziga kitagombye guhuma cyangwa kubangamira abayobozi bava mu cyerekezo subiramo n'amagambo ah, amatara maremare
Mm, ijambo amatara y'urugendo cyangwa se amatara maremare bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika umuhanda mu ntambwe ndende imbere y'icyo kinyabiziga ijambo amatara ndangambere bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere ijambo amatara ndanganyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo burebewe inyuma ijambo amatara kamenabihu y'imbere bivuga amatara y'ibinyabiziga abonesha neza inzira mbere imbere yacyo igihe cy'igihu cyangwa icy'imvura nyinshi cy'urubura cyangwa cy'umukungugu ijambo amatara kamenabihu y'inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo birebewe inyuma igihe cy'ibi- cy'igihu cy'imvura nyinshi cy'urubura cyangwa cy'umukungugu mwinshi ubundi abantu abashoferi bakunda kuvuga ko nta matara kamenabihu y'inyuma abaho ariko abaho kuko mu igazeti birimo mu igaze muri egizami biba bikubajije wasubiza nk'uko eh, turi kubivuga nta amatara kamenabihu mu igazeti arimo ariko ku bashoferi bavuga ko ntayo komeza ijambo amatara yo gusubira inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kubonesha inzira inyuma y'ikinyabiziga no kumenyesha abantu ba- bage- no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga gisubira inyuma cyangwa kigiye gusubira inyuma ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa ikinyoteri bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso amagambo itara rishakisha n'itara rihindukizwa bivuga itara ry'ikinyabiziga gishobora guhindukizwa n'umuyobozi bidatewe n'uko ikinyabiziga kigenda kandi rishobora kumurika ikintu kiri mu nzira nyabagendwa cyangwa hirya yayo amagambo itara ndangamubyimba ni itara ndangamurumbarare bivuga itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bwacyo ahagana imbere cyangwa inyuma igihe uburebure bwacyo burenga metero esheshatu cyangwa iyo ubugari bwacyo habariwemo ibyo cyikoreye burenga metero ebyiri n'icumi metero ebyiri na santimetero icumi komeza yego ijambo ubuso bubonesha bivuga ku byere- bivuga ku byerekana amatara ubuso busohokana urumuri naho ku byerekeye utugarurarumuri bivuga ubuso buranga bugaru burabagiranamo urumuri Reka dusubiremo Mm.
ijambo ubuso bubonesha bivuga ku byerekeye amatara ubuso busohokana urumuri naho ku byerekeye utugarura rum- rumuri bikava ubuso Bikavuga.
ubuso buga- burabagiranamo urumuri ijambo itara ry'umuhondo rivuga itara ryose ry'umuhondo wiganje ry'umuhondo nyawo cyangwa usa n'icunga hakurikijwe ibisobanuro bivugwa mu nge- mu ngereka ya karindwi y'iri teka